بسم الله الرحمن الرحيم رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كتاب كان سندروس إسات سنة baabdii nu duruusa isaa keessa jirru tuni baabu ziyaarati ahli ilkhayri warra khayri in beekame tokko ziyaaruu isaanitti waa hiluumanii saahiba isaaniin tahuu akkasuma ammas isaanirra kadhaa barbaadanii rabbi nuu kadhaa isaaniin jechuu uweysi inni nabi muhammad ummata isaa keeysaa osoo namni gugurdaan hedduu jiru namni ooyisirra caalu akka abbaa bakrii fa'a akka umar fa'a akka aliyyiitii fi usmaan fa'a osoo namni caccaalan hedduun jiru oweysii kana inni warra taabiciyootati akka inni rabbi namaa kadhatu nabi muhammad sahaabdota itti qajeelche sahaabdota itti qajeelchuun kun nama tokko barbaadanii rabbi isinii haa kadhatu jechuun kun kaasima isaati waysii qofaafi waan kobxaawaa tahe tokko uweysi nabi muhammaddu dubbate uweysi malee nama biraa tokko awliyaa jedhanii barbaadanii du'aa'ii nuu kadhu jechuun in sabanne walaw kaana rajulan saalihan osoo nama gaariillee tahe nama gaariillee osoo tahe du'aa'ii kaasii kadhatuuni barbaadanii qajeelloon nabi muhammad akkasiin hin dhufne warri kulafaa alleen akkasiin hin dhufne irra yoo du'aa'ii aammii taate nama tokko gaarii yoo beeyte kadhaa aammii akka roobaa fa'a akka fitnaa biyya keeysatti argamee fa'a akka waan akkasii fakkaatu ka hajaa nama hedduu itti rarraatu hajaan hedduun itti rarraatu yoo taate nama khayrii itti beekan tokkoon rabbi nuu kadhu jechuun wogmaa hin qabdu wogmaa hin qabdu akkasitti duuba ta'uweysiituun kaasii isaati yoo inni araarama namaa kadhate araarama inni namaa kadhatu'uun rabbi namarraa zambii namaa namaa dhiisun tun ta'uweysima qofa akka uweysii taana jedhanii akkasitti girdoo hidhatanii du'aa'ii yoo goona jedhanii eessaa argatte girdoma hidhattee zalaalam du'aa itti fufuu kana eessaa fuute sahaabdota godhe moo taabi'a godhe moo eessaa dhufte wanni kun jedhanii gaafiin godhamuu qabdi وفي رواية لمسلم أيضا رواية مسلم odeeysee jira itti deebine ammas عن أسير بن جابر usayrii ilma jaabiriirraa nuuf odeeffame rabbi sarraa haa jaalatuuti anna ahlal kuufati warri kuufaadha warri biyya kuufaadha kuufani magaalaa takka ta magaalaa biyya iraaqii keeysatti taatirraa isiin takka warri kuufa'aa kun duuba wafaduu ni dhufan keeysummooma fi alaa umara umar irratti dhufan tuuta alaa dhuftu takkaan akki jedhani wafdii jedhanii lugaa arabaa keeysatti wafaduu ni dhufanii isaani alaa umara umar irratti dhufanii akka alaa namni mootii ziyaaruuf itti dhufu itti dhufan alarraa deemanii biyya kuufarraa ka'anii umaritti dhufanii wafiihi haala isaan keeysa rajulun haala warra umari dhufe keeysummoota umari dhufte tana keeysa rajulun gurbaan tokko jiruun keessummoota umarii dhufte tana keessa gurbaa tokko jira gurbaan sunuu mimman kaana nama taherraa ka taheya yaskaru ka hanjama godhu bi'uweysin uweysitti hanjama godha qishnaa godha uweysii kanatti namichi nama qabaata inni nama qabaata qabeenna nama qabu nama ammallee silxaana fi qabeenna wal bira qabu uweysi biyya kuufa'a keeysatti inni huccuu darree uffate mana hoosa tokko keessa gala zahdan fi duniya addunyaa dantaa irraa dhabee inni ibaadaa akhiraa qofatti shaagala mana darree huccuu darree maal godha jedhee inni qananii addunyaa tanaan hin dagamu jedhe akkana jiraata namni tokko immoo ka warra kuufaa ka umaritti dhufe wafiihim isaan keeysatti taha rajulun gurbaa tokko keeysatti tahe mimman kaana nama tahirraa ka tahe gurbaan sunu yaskaru ka qishnaa godhu bi'uweysin uweysii miskiina kanatti qishnaa godhu inni qabeenna qabaa silxaana qabaa uweysii miskiina kanatti qishnaa itti godha laalu kana gurbaa tokko ka mana hoosa keessa galu ka huccuu hoosa uffatu tokko miskiina tokko jedheenii hanjama itti godha akka male faqaala umar umar amma jara keeysummaa isatti dhufte tanaan akki jedhe هل ها هنا سلا بكتنت تهينا وجي أحد تكون نما من القرنيين قرنيين ورقوس قرنيو ترى نمني تكون أما أستي تهيجر إيه قافت إسيني قرنيون نتوني إبدا بطني مراد الراتات جني ويسي درانو قست سامان min muraadin gosti isaa guddoo muraad ibiddi keeysaa yookaan balbalti keeysaa hoo qaran jenne amma maal gaafate umar bin khattaab duuba keessummoota isinitti isaanitti isaatti dhufte tana ka isaan keessa namni tokko ka uweysitti hanjama godhu keessa jiru kana amma ubarni gaafate hal fiikum sila hal haahunaa ahadun tokkoon namaa asit jira asitti tahee amma minal qaraniyyiina warra ibidda qaraniyyoota ka uweysi balbalti isaa ibiddi isaa as keeysa jirti jedhee gaafate amma as jira sila jedhee gaafate yoo umar gaafate fajaa'a dhaalika arrajulu namichi sun nu dhufe namichi suni anaa beeytaa ka balbalti isaa qaraniyyoota ibiddi isaa tahe ana jedhee gadi dhufe yoo inni gadi dhufe cumar ilmii barsiisuuf faqaala cumaru umarni jedhe wanni an si gaafadheefi nama ibidda isaa yookaan balbala isaa inna rasuula allaahi sala allaahu alayhi wasallam rasuula rabbitu qad qaala dhugaa jedhee jiraa jedhe dhugumaan rasuulli jedhee jira haqiiqumaan rasuulli jedhe ya'tiikum isinitti dhufa inna rajulan ya'tiikum inna rajulan gurbaan tokko ya'tiikum isinitti dhufa nuun jedhe rasuulli min alyaman biyya yaman tanarraa isinitti dhufa yuqaalu ka jedhamu lahu gurbaa saniini uweysun maqaan isaa uweysi ka jedhamutu isinirra dhufa nuun jedhe kana nuun jedhe nabi muhammad laa yadacu mucaan sun hin dhiisu bilyamani biyya yaman keeysatti hin dhiisu nasaba isaa gayra ummin lahu haadha isaa taate male haadha isaa taate male nasaba tokkollee achitti hin dhiisu waan riwaayaan duraa hin qabne haadha qofa nasaba isarra wanni inni achitti dhiisu haadha qofa inni qad kaana bihi mucaa kanatti heejjira bayaadun addeenni nafa barasni jechuu muraanni addeenni nafaa ka barasaa isatti tahee jira akka riwaayaan duraa barasa jettee ifa baaftetti فدعا الله إني ربي كدته يا ربنا الرافو لجده فأذهبه ربي برسسا إرادي مسيسي جرايا يو إني ربي كدتين الرافو لبرسك نجده إني ربي سرافو لي ربي دعائي إساني كيبالي في إلا موضع لكي الدينار دينارة تقوم عليه حساب دينارة تقوم malee oo dirhami takki haga dirhama tokkoo malee qaama maraan hin fayyine ammoo haga diinaara tokkoo rabbiin hin fayyine hagasii itti dhiise mallattoo hisaaba diinaara takkaa qaama isarra akkasuma akka inni barasa saniin jirutu jira famallaqiyahu namni gurbaa san qunname gurbaa akkasii san namni qunname minkum isinirraa isin sahaabdota kanarraa namni isa qunname falyastagfir araarama haa barbaaduti lakum gurbaan sun isin araarama haa kadhatuuti rasuulli nuun jedhe famuruuhu isin warri kunis ati beeni yoo galte mucaa kana atiin kun yoo galte deemi araarama inni sii haa kadhatuuti jedheeni cumariin ilma khaxaab jechu cumariini ilma khaxaabi amma riwaayaan tuni فجاء ذلك الرجل جتشوني رجل من الأشراف الكوفة جنة دبرسن أسترى كيستي روا درا كيستي رجل أشراف كوفة راته توكتو عمر الرؤفة عمر والقنمي جنة دبرسن حجي قده فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشراف فوافق عمر فسأله عن أويس جنة دبرسن جتشو namichummaan kunu ashraafa kana jechu namichi amma qaraniyyoota kunu ashraafa gugurdaa warra kuufarraa ka tahe kana isumaa kanatu waysi irratti illee waada darbataa qishnaatti godha وفي رواية له رواية بروت مسلم كيست عن عمر رضي الله عنه قال عمر مرة أدفمي أكجن إني أنين كن جدي عمر keessummoota san keessa gurbaan qaraniyyoota kanaaf keessummootatti illee haasa'e aniin kun umariin kun samictu rasuula allaahi sala allaahu alayhi wasalam yaquulu rasuula jedhu dhagaye jedhe inna khayra attaabiciina irra caalan attaabiciina warra sahaabdota jala deeme taabica jechuun warra sahaabdota ijaan arge amantii wajjiin jechu nama sahaabaa arge osoo imaana qabu ka imaana irratti du'etu taabi'a jedhama sharxii tana taabi'a jechuun nama sahaabaa ijaan arge imaana osoo qabu ka sahaabaa arge ka imaana irratti deebi'ee ammas du'etu taabi'a jedhama walaw takallalat irriddatu so guyyaa keessa islaamummarraa deebi'ee akhir islaamumma irratti illee gale nama santu taabi'a jedhama duuba inna khayra irra caalan attaabiciina warra sahaabdota ijaan argee ka irra caalu rabbi biratti rajulun gurbaa tokko yuqaalu lahu ka isaan jedhamu uweysi ka jedhaniintu rabbi biratti irra caalaa jedhe nabi muhammad taabicoota keessaa caalan namni isarra caalu uweysi irra hin jiru maalin caaluma kana argate walahu uweysii kanaa taatu waalidatuun haadha qaba haadha qaba akka riwaayaa biraa keessatti dabarsinetti kaana baarran akkaan tolatti oola inni haadha tan akka malee tolatti oola caalinsa guddaa kanaan fuudhe وكان به إسات تهجر بياض الدين قاما طستان اتتاتجر تيوكم برسني برس قبا فمروه إسا أججايو إسا قنمتني فليستغفر لكم أرارم إني إسنف رب الرها بربادتي أرارم رب الرها بربادتي nuun jedhe akkasitti duuba inni khayra taabiciin warra taabicitootaa keessaa ka caalu nama kana darajaa hedduu rabbiin isaa kenne sababaa haadhatti tola oolutiin aqwaalli hedduun ammoo saciib bin lmusayyab alqamaa أما سعيد وعلقمة وأسود والركراك مروا أفضل والرعالم ججالا أمو أصو ججالين سكبنيت مكرسول جالنان هم إسا كان كنو فليستغفر لكم مجيب الدعوة نما يؤني أرارمنا ما كدتو ربين إرافوه إسا دقينا مسنيف أرارمون Kanaafuu inni nabi Muhammad ifa baase yoo inni araarama namaaf barbaade akka araaramni isaa qeebalamu nabi Muhammad nuu hime. Nama gaarii sassaaliha gaarii barbaadanii kadhaa irra barbaadu ka akka uwaysi isuma namoota biroo ammoo ishaaran aammi du'aa'iin aammiin nima jirti aammitti du'aa'ii godhuun nima jirti kadha aammi waliigalatti jechuu ammoo kaasitti namni tokko ka du'aa'iif qopheeffamee kawlaa banatee girdoo hidhatee ziyaaraa tolfatee jedhu hin jiru tokkonu tokkonuu ka kadhaaf itti deeman akka kun biyyatti gaa namni tokko kawlaa banateetuma ziyaaraa qabatanii du'aa'iif itti deemanii hin jirtu sun du'aa'ii aammi nama tokko ka rabbii dhihaata jechuu beekan du'aa'ii waliigalaa takka inni godhan so inni kawlaa banatee addan taa'ini osoo saniif fe'atanii ittiin deemne ni jirti malee kawlaa kun hin jiruu وقوله غبراء الناس جتشوني في غبراء الناس كيست هجتون هم فقراؤهم أبو إسانيت وصعاليكهم هيي إسانيت هيي إساني كيست تها ومن لا يعرف نمن بكمن عينه ذات تسا كم بكمن من أخلاطهم هيي اتلاقة الرأ nama inni hiyyeeyyii waliin laaqatee taa'u irraa zaatti isaa eenyu jechuun hin beekne nama akkasiitiin inni hiyyeeyyiitti laaqatee waliin taa'a nama akkasii keessatti taha malee cumariin homaanaan barreessini caamila kuufatti jedheen yoo kuufallee dhaqeen akkasitti miskiina hiyyeeyyii kanami tokko keessan nan beeyne akkanatti dhokfadha ni dhoyfate inni waliyyummaa fiiti warri waliyyummaa qabu dhoyfateetuma ka waliyyummaa hin qabne goojjoo ijaarateetuma dirreetti bahe faallaa jechuun miizaanni wal amdaadu amdaada jechuun jamcu madadiin mara jamcii madad madad mufrada amdaadni jam'i وهم الأعوان إسان قرقارودا والناصرون تمسودا الذين إساوان سنو كانوا كتهن يم يمدون كغرغارني المسلمين مسلم توتا في الجهاد قبصو كيستي ورق أبسو كيستي مسلم توتا غرغار وجيني يمن الرئيس نتدفا amdaada keessatti isinit dhufa jechuu san fassare imaamu nawawiin aamir aws binu aamir ma'a amdaadin min ahli ilyamani wajjin isin amdaada jechuuni warra qarqaaroo tumsoo الذين كانوا يمدون المسلمتوتا كغرغارا في الجهاد قبصو كيستي كمسلمتوتا غرغارا وجيني isinirra dhufaa yoo isinirra dhufe du'aa'i irraa butadhu jedhe du'aa'i isa jechuu sun kaassi isaati وعن عمر بن خطاب قال عمر أكجل استأذنت نبي صلى الله عليه وسلم حيما بربادي جرا نبي محمد الرّ maal fil cumrati cumraa geeysuu keeysatti cumraa ofirraa geeysuu keeysatti akkasitu nabi muhammad irra hayyama barbaade fa'adina lii hayyama naa godhe nabi muhammad deemii cumraa godhi naan jedhe وقال نانجر نبي محمد لا تنسانا نران فتني يا أخي يا أبو ليسكية من دعائك قد آتي تران نران فتني قد آتي تران نران فتن جديني نبي محمد اتدامته قد آن نران فتن أجتي نما عمرا ديمو تقوتي nun irraanfatinii wanni inni hayyama kadhatuufi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوه لم يذهبوا حتى يستأذنوه يجت جرا سنيف هيما قافت دعائي تيتران دقت يغفر للحاج نما حجي deemeef araarama godhama waliman istagfara lahu lhaaju namni namni hajjii isaaf araarama kadhatillee araarama godhama hadiisni jedhu kana daciifa targiiba keessatti imaamni albaaniin daciifa jedheen duuba hadiisichi nama hajjiiti dambiin ni araaramamti nama inni kadhateefillee araarama godhamaa tana nu harkaa kufe hadiisni faqaala kalimatan yookaan rasuulli ni jedhe kalimatan dubbii takkanaan jedhe maa yasurrunii waanan gammachiisu anna lii anaa kanaa tahuuni biha bakka dubbii sanii addunyaa dunyaa cufa osoo naa kennanirra yomaan cufti dunyaan cufti nan gammachiiftu bakka dubbii sanii naan buutu bakka dubbii sanii dunyaan cufti naan buutu yaa obboleessa kiyya hin irraanfatin waa'ee teetirraa inni naan jechuun suni addunyaa cufarra isin na gammachiisaa jedhe akka malee gammade jedhe nu irraanfatin jedhee namnummaan ambiyyoota nabiyyiin rabbii tokko nu du'aa'ii natti dhaammatuu kana akka malee na gammachiisee jedhe umar binu khaxaab radiyallaahu anhu wardaa tanaafi hadiisichi garuu daciifa daciifa hadiisichi keenna kuni وفي رواية قال رواية بروكيسة أشركنا نواه لومسي نقن ديس يا أخي يا أبليس كي يا أمر في دعائك كراتي كيستي نقن ديس وليني ولين نوكت كراتي كيس يو كراتن اللي اتواه لومسي اجعلنا شركاء معك نتاسس يجو شريكة إفوجه نقرأت دعائي كيستي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح أمو ضعيف جامعي كيستي حديث ضعيف جلين إمامني حديث ضعيف كسان تون إنسبن دعائي عمر نبي محمد آمتون توني إنسبن لفنجرتو لفنجرتو غرو دعائين على ظهر الغيب مستجابة جتشون مجد nama tokko ka sibira hin jirre duyda duuba isatti yoo kadhatteefi du'aa'iin abbaa duubaa kadhatan ni qeebalamamti jechuun ni jirti abbaa duubaa yoo kadhataniif rabbiin nama yaadachiise sun qeebalamtu hadiif ni jedhu sahiiha ammoo ka umar dhaamsi umari godhamee nabi muhammad itti dhaamate jedhu kun daciifa daciifa وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول تهجر يزور كزيار قباء مسجد قباء زيار نبي محمد قباء مسجد إساني ور قباء آساني مدينة كيسة مسجدني إني قرياتك مدينة مد جرتي madiina walitti maxxantuu isiini qubaa'a jechuun dur bishaan eelaa tokkotu achi keessa jira ka qubaa'a jedhamu maqamasanii yaamame inni akkasitti rasuulli qubaa'aa san duuba ni ziyaaraa raakiban haala yaabbataa tahelleen wamaashiyan haala miilan deemaa tahelleen ziyaaraaya akka hadiisa nasa'ii keessa jiru moo eegana nuu dhufa وفي رواية الرواية برو كيست إن زيارة فيصلي في كيس الصلاة ركعتين ركع لما كيس الصلاة ركع لما كيس الصلاة أك حديث ترميزا كيس جرو الصلاة في مسجد قباء كعمرة جل نبي محمد نمني من في كيستي ويستي deemee masjida qubaa'aa sanitti rakaa lama salaate inni ka umra akka nama ibaadaa umraa dalagee sawaab akkasii galata galfama jedhe sawaaba umraa argate muttafaqun alayhi wafii riwaatin kaana annabiyyu riwaa biroo keessa nabi muhammad tahee jira ya'atii ka dhufu tahee jira masjida qubaa'ii sani kulla sabtin cufa guyyaa sabti itu cufa guyyaa sabti ni dhufa ya'atii masjida qubaa kulla sabtin kulla sabtiin dhufa akkasitti kulla yawmi sabti ni dhufa torbaanirraa raakiban yaabbataa haala taheen wamaashiyan haala miilan deemaa taheeni dhufee ci keeysatti salaataaya وكان ابن عمر ابن عمرس تهجر يفعله أكسا كدلق إن اللين يأتي مسجد قباء يوم الاثنين ويوم الخميس تدبل يجنا ني اثنين وخميس ستدبلته بكا فضيلة عبد تكا ني زيارة جتشون برسيسا موضوع شريانتنا صوابا غغرد أجر جتين ما همت توكو ني زيارة akka masjida makkaa madiinaa beytulmaqdas qubaa'aa kana deemanii ziyaaruun barbaachisaa makaana darajaa qabulleen ziyaaran jechuu nu barsiisa hadiisichi keenna kunii